Iri ni ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro ni kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese mbahaye ikaze kuri radiyo yanjye je ntariko ndabesha je ntabo ndabona je nabonye bahunga gusa kandi mu gihe bahunga bahunga bahunze ku bwinshi abo ni abaturage bo mu ntara y'amakamba bavuga ku kibazo cy'impunzi z'abarundi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya mbere yaho ariko Alphonse ndayikengurukiye agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi
ndagura ndagushimiye jene ndabaramukije mwebwe mwese muri ko murakurikirana iradiyo ijwi ry'amerika muri leta zunze ubumwe za amerika ikigo- ikigo kijejwe kukingira ibidukikije us fish and the wildlife caratanguye amatohoza ku munyamerika walter palmer aturuka muri leta ya minnesota akwirikiranwa kuba yarashe kandi akica intambwe yari mu ishamba rikingwe ryo muri zimbabwe mu ntango zo ku kwezi walter palmer akwirikiranwa kuko yarenze itegeko rya leta zunze ubumwe za amerika ribuza urudandaza rw'ibikoko byo mu ishamba byishwe bidaciye mu mategeko gushika ubu rero uwo munyamerika yaranse kunyiguruka ngo agire ico abivuze ko ariko josh ernest umuvugizi wo ku kirimba kwa perezida obama yamenyesheje ko hagiye gusabwa ko ubushikiranganji bw'ubutungane bwo kwiga urwandiko rusaba ko uwo munyamerika yofatwa ku nguvu agashikirizwa ubutungane bwa leta zunze ubumwe za amerika urwo rwandiko rumaze gukwiza imikono ibihumbi ijana ico gitigiri naco nico gikenewe kugira ngo ubushikiranganji bw'ubutungane buronke uburenganzira bwo kwiga inyandiko nk'izo bya bisigarira vy'indege vyatorwa ejo muri Ile de la Réunion iri mw'ibahari Indiano bigiye gutangura gusuzumwa n'abahinga b'Abafaransa mu vy'indege bari Toulouse mu Bufaransa nyene kuzoba ari kugira barabe ko ivyo bisigarira vy'ibaba vyoba bis- bibi- bifise inome rimwe na ya ndege ya Malaysia yazimirira mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze n'ubu atawuramenya ivyayo ico gisigarira catowe rero ku munsi wa gatatu gipima metero zibiri abahinga bavuga ko bishoboka ko coba ari ari ciyo ndege yazimiye baravye intoboro ziri kuri ico cuma zihuye n'izi ndege y'ubwo bwoko ico gisigarira rero kirashobora gutuma haboneka insiguro zitari nke ku catumye iyo ndege igwa mu mazi muri ivyo harimwo umwanya ico cuma kimaze mu mazi guki- gukwirikirana gukurikirana ko yaguye kubera igisita canke yarashwe canke mbere n'ubundi bubisha umurindi yari ifise aho yaragwa mu mazi n'ibindi iyo ndege yari ivuye kwa Lumpur igiye mu Bushinwa kandi abantu baharugwa hafi ibihumbi amajana atatu barahasize ubuzima igisoda ca nigeria ejo caramenyesheje ko cabohoje abantu mirongo itanu n'icenda bari bagize imbohe na wa murwi boko haram ivyo vyabaye ejo mu micungara y'igisagara waiduru muri abo babohojwe harimwo abagore abana n'abatama bakavuga ko batarya bikwiye kandi ko haguma baguma bahigirwa kwicwa umwanya wose Colonel Sani Kukasheha Usman umuvugizi w'isoda ca Nigeria yabwijwe rya Amerika ko abarwanyi benshi bapfuye ibikoresho byabo navyo harimo imiduga bigafatwa ibindi navyo bigasamburwa ararwanya Boko Haram bamba bateye udusagara duto duto twa Nigeria bagafata imbohe kandi bagabategeka kwinjira idini rya Islam ku nguvu muri afghanistan abatalibani bemeje urupfu rwa mulah omar uwahoze atwara afghanistan kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda mirongo icenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika igisoro ca leta zunze ubumwe za amerika gikombore intwaro yiwe yarishimikiye cane cane ku idini rya isilamu ico bavuze ni uko amagara yiwe yabaye nabi cane mu minsi cumi n'itanu imbere y'uko apfa ariko ntibamenyesheje ikibanza n'umunsi yapfiriyeko uwo Mullah Omar yari umuntu akomeye mu batalibani naho leta rero ya Afghanistan yo yemeza ko Mullah Omar yapfiriye mu bitaro byo muri Pakistan mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu abatalibani bo bavuga ko Mullah Omar atigeze ava na gatoyi muri Afghanistan kuva abatalibani bamenyesheje urupfu rwa Mullah Omar baciye barungikira itangazo leta ya Pakistani rimenyesha ko babaye barahagarika ibiganiro by'amahoro byariko birahuza na leta ya Afghanistan bihagarariwe na leta ya Islamabad Mullah Omar yatwaye Afghanistan kuva rero mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu gushika igitoro ca- igisoro ca Amerika gikombora intwaro yiwe yari yishimikiye ku idini rya Islam mu mu mwaka w'igihumbi ibihumbi bibiri na rimwe leta ya Amerika yarateye Afghanistan imbere yaho Osama bin Laden yatwara wa murwi w'iterabwoba Al Qaeda wemangiye ca gitero co kuri Amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe kagahitana abantu bashika ibihumbi bitatu ibimenyesha amakuru bitangaza ko Mullah Akhtar Mansour atwara igisata vya politike n'igisirikare muri uwo mugwi ariwe yasubiriye Mullah Mansour ariko uwo mugwi nturemeza na gatoyi iyo nkuru leta zunze ubumwe za amerika zasohoye amazina mashasha y'abantu n'amakompanyi ari mu yafatiwe ibihano bijanye n'ivogerwa ry'uburusiya muri ukraine igitigiri kije ciyongera ku kindi ca mirongo ibiri na gatandatu byari bihasanzwe ubushikirangaji bw'ubutunzi bwa leta zunze ubumwe za amerika bwamenyesheje ko iyo ngingo ikora ko amakompanyi abiri akora irwanisha mu burusiya abantu bane bahoze ari abategetsi bakomeye muri leta ya ukraine bagirizwa kuba barasahuye itunga rya ukraine canke baranaje inzego za ukraine mu nzira ya demokarasi hamwe n'abantu bafise amakompanyi yo gutwa- yo gutwara abantu n'ibintu muri provinsi ya crimea iheruka komekwa kuri ku nguvu ku burusiya amahera ari ku makonti yabo bantu nayo nayo makompanyi ntasubira gu- gusohoka kandi abo bantu nayo Muzi nayo makompanyi mwakengurukiye kuri aya makuru nshuti zacu muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interinete kuri radiyo yacu voa akadomo komu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze noneho ku mwanya w'inkuru nyamukuru mu burundi agaton rwasa umunyapolitiki mukuru utavuga rumwe na leta yarayatowe n'inama nshingamateka ku mwanya wa visi perezida wa mbere w'umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda usanzwe ayoboye umugambwe cndd fdd atorerwa kuba umukuru w'inama nshingamateka ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu tabita mukamusoni ni ukuvuga rero eh, umushingamateka rwasa agaton aratowe ku majwi ijana n'umunani kuri ijana na cumi na babiri batoye
aho naho agatongwasa yatowe mu kibanza c'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaramaze gutorwa mu bibanza bitatu vy'ibiro vy'inama nshingamateka vyabonetse ko vyose ataguhiganwa kwabayeho kuko ikibanza ico arico cose cahiganiwe umuntu umwe gusa uyu ni Imakire Nahayo yararongoye ibikorwa vy'inama nshingamateka aho yahamagara ategereza ko imigwi isanzwe igize iyo nama nshingamateka izana abakandida bayo cndd fdd eh, urunani amizero y'abarundi umukandida ahiganirwa iki kibanza ntawe umugambwe yikona umugambwe yikona namwe mutanga umukandida wanyu ngira nta wundi reka twugurure rino kete tuyirabe agiheza gutorwa umushingamateka pascal nyabenda yaciye ashikiriza ijambo abarundi bamwizigiye bakamutora n'abashingamateka bamushikanye mu kibanza c'umukuru w'inama nshingamateka uwo mukuru w'inama nshingamateka mushasha yamenyesheje ko abashingamateka ari bo bonyene baserukira abanyagihugu kuko ari bo babizeye ariko ngo si amashirahamwe adarana inyungu za politike societe civile aserukira abanyagihugu nk'uko bamwe bavyiyumvira ibyifuzo ni uko inama nshingamateka yo muri kino gihe yoba koko inama nshingamateka iserukira abenegihugu abenegihugu ntibaserukirwa n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki bimwe twita sosiyete sivile abenegihugu baserukirwa n'abo bitoreye n'abashingamateka n'abakenguzamateka nibo babaserukira ni naco gituma bavyutse ijoro baja kudutora dutegerezwa rero kuja muri ico kibanza baduhaye co kubaserukira tukivuga kuri iyi nkuru y'itorwa ry'abayobozi b'inama nshingamateka yo mu burundi twabibutsa ko pascal nyabenda wari uyoboye ishyaka riri ku butegetsi cndd fdd ariwe watowe ku mwanya w'umukuru w'inama nshingamateka agaton rwasa wo mu runani amizero y'abarundi atorerwa kuba visi perezida wa mbere w'umukuru w'inama nshingamateka mu gihe edouard nduwimana minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yatorewe kuba visi perezida wa kabiri w'umukuru w'inama nshingamateka mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye na agaton rwasa amubaza imigambi hazatunganya muri urwo rwego imigambi nyamukuru ni uko tugomba gukorera abanyagihugu kugira ngo amategeko aturwa mu nama yoturwa mu nama nshingamateka yoba amategeko ashingiye ku nyungu z'abanyagihugu bwite ntabe gukorera inyungu z'umugambwe cyangwa gukorera inyungu z'umugwi kanaka ivyo muzo birangura gute ibyo ni uko tugomba kubirangurana n'abandi twisunze iri tegeko n'itegeko shingiro shingiro ibyo rigomba kutuyobora muri byose hama rero tugakora ku ntego y'igihugu dukoze ku ntego y'igihugu muri icyo gihe duheza bishimishe abarundi n'abarundi bitume n'uburundi gusubira kugira isura nziza mu makungu
Mu- muri iki gihe amakuru atangazwa kandi avuga ko hariho abo mwari kumwe mu runani amizere abarundi ah, cane cane abari mu mugam- mu mugambwe ipona batashoboye kwakira ibibanza bari bahawe ico kibazo umugambi mugifitiye n'uyuhe ico kibazo muzo gikemura gute urwo runani rurasambutse urunani ntirusambutse kandi nibaza yuko kumbure ku bakurikiranye uyu munsi hariho bamwe muri abo bantu bari mu- muri korona bashoboye kuza gusasamo n'amashingamateka kumbure n'abandi bashobora kuba bari inyuma kuko uko amategeko abivuga umuntu ashobora ku- gusubirizwa mu gihe yakwije ibisibo bingana n'icya gatatu cy'iminsi y'isasagi n'amashingamateka nubwo icya gatatu cyo mu mezi atatu urumva ko ari umwanya utari muto bibaza rero yuko kumbure baba bariko barihweza baca hirya no hino ibibazo uko byifashe kuko rimwe na rimwe birashobora gushika ugasanga kumbura umuntu bivanye n'uko abona ibintu kumbure mu bishoro bisho ugasanga afashe ingingo ariko amaze gukubita agatima ntembero ugasanga kumbure ingingo yari yafashe arayihinduye ku neza yiwe no ku neza y'abandi bose imigambo itavuga rumwe na leta mwari kumwe mu guhakana ikiringo cya gatatu muvuga ko ata kintu gishobora gukorwa ico kintu kitabanje kuva mu nzira bavuga ko mwabahe- mwahe- mwahemutse abo mwari kumwe mu murwi w'imigambo itavuga rumwe na leta mubabwira iki yewe sina ntitwahemutse na buhoro buhoro kuko hariho abanyagihugu badutumye kubaserukira kandi umugambi uwo ari wo wose cyangwa ishyirahamwe iryo ari ryo ryose rifite uburenganzira bwo gufata ingingo mu gihe babona yuko iyo ngingo ataco yonona ku neza y'igihugu ibi twebwe twabikoze kuko ni ku neza y'igihugu hanyuma abo bose ibyo igihugu byega ni byiza yuko twokwiyumvira ingene twosohoka kuko ingorane zarabaye twaravuze tuti amatora ntatunganijwe neza n'iki n'iki mugabo arankaraba none uyu munsi bose bavuga ati ahubwo nimwicarane muganire umuti koba uko tuguma tuvuga gusa yuko habaye ingorane hari ingorane cyangwa nuko twokwiga nyene koko tuganira kimwe co nuko mu ruhande rw'iwacu uko byari bimeze ni twebwe bobo n'imigambwe kumbure mugabo twebwe murazi byashyikiye umugambwe fnl mu gihe iki kibazo ca- c'umugambwe ki- kitaradadanuka mbere twoba tuvugira hehe hanyuma ko hari ahantu abanyagihugu bari bavuze ati genda hajya bamwe muravugiraho ibindi bize bize mu nyuma ni kuki twogayira abanyagihugu batwizeye bakadutuma tukavuga gusa ngo ko hari abandi bavuga yuko bimeze uku n'uku nta- ntibusibwa ntibubikwa rero twafashe rero cyane cyane ibyo bibazo byose tubihweje kandi n'abo turi kumwe mu nani twarabivuganye twari babwiye ingorane ukuntu zifashe ntawe rero twahemukiye ahubwo uwo ari we wese narabe turabe icyofasha kugira ngo uyu mwuka utameze neza umaze igihe turabingene twohera kandi umwe wese arafite uruhara kugira ngo uwo mwuka muri urangire agaton rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka mu burundi murakoze cane gose ku kanya mwaduhaye tukiri mu burundi ntawuzi neza umubare w'abahunga kimwe n'uw'abahunguka baciye ku mupaka w'uburundi na tanzania mu ntara ya makamba muri komine mabanda ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu fidelite ishatse wagiye i makamba kumenya igitigiri cyane cyane cy'abahunguka ntivyoroshe n'ikimenyamenya ku bijanye n'abahunguka abanyagihugu begereye umupaka w'urundi na tanzaniya mu mabanda batanga inyishu zihushanye ibyo je abahungu bo turababona ariko mugabo ibihugu bariko ngo abahunguka uko no kubesha je nafata ngo kore kore leta yo guhuma amakungu nta banyagihugu bariko barahunguka nabo turabona abagaruka bo ni benshi rwose baraza rimwe rimwe baza bikoreye imizigo baca ngaha basubira inyuma no mu ma- mu modoka urababona je ntariko ndabesha je ntabo ndabona ni nabonye bahunga gusa kandi mu gihe bahunga bahunguza bahunze ku bwinshi ubu je ntabo ndabona sinokubera ngo ndabona umuntu ahungutse ndabyumva ngo haje umwumwe haje umwumwe gutyo bahunga baradusesera kuko umukuza baca mu bitoke nico gituma tutababona bo ntibavara bo barakenye ariko baraza n'intunduguro bagaca mu bitoke ntitugira tubabona nka tuturaba motari twabatwarira ku mahera akwiye ariko ubu kubera bashize bagakena babayeho nabi benshi ariko baragaruka turababona ni- ni- n'amamatara ubusafuriya bamerewe nabi turababona nyine baje ari babi oya je nabo ndabona genda gutogira ngo ngaha muri mwese ahantu hamwe bamwe bavuga ko babonye abandi ntibababone burya n'umumotari ategereza kubimenyana n'umuntu atirirwa mu ibarabara kuru kuba ategereza kubimenya rwose naho izo nyishu zihushanya zitangwa icyo abanyagihugu bahuriza ko ni uko uburuja n'uruza ku ibarabara riva ku mugwa mukuru wa komine mabanda rigana ku mupaka gwagabanutse ugereranije no mu minsi iheze igihe abantu bahunga ku bwinshi wari uruza n'uruza rw'abantu ngaha benshi rwose ubu naho ubu si cyane burema ntaho baca mu kibaya Bash- baza binyegeje hariho ababoneka bari mu mamodoka n'abandi mu mu banyagihugu ariko barabatwenga tumwari mwahunze iki benshi baca inyuma y'amafrontiyeri ko ntibigera batumbira frontiyeri baca inyuma mu bintu habi abahunguka ngo baza bugarijwe n'ubukene ni imwe mu mvo ngo ituma baca mu nzira zivunaguye nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu Eh, hari abaca hakurya n'ino mu nzira z'ikirundi abenshi n'abaza n'amaguru baca hirya no hino kubera barakerewe n'ahuri twahavuye turonka umwe mu bahungutse yatubwiye icyatumye ahunga ukugene iyaje n'igitigiri cyabo yasize mu buhungiro bari ndahunza kubera umutekano wabaye muke w'abantu bari kubahunga kandi cyamvuga ati ndaje ndohunga mu bandi kuko umutekano ubaye muke sindusigara ndura ndashye ngaruka yuko amahoro mu Burundi bigenze neza uro wumva utekaniwe neza cyane n'ubu turi kudasangira n'abandi turi kumwe ngaha mbega abo wasizeyo hariya ho hari abo ubona bamaze kugaruka harimo abamaze kwinjira n'abakisigaye hariya wowe urabye muri rusange abo mwajanye n'abo mwagarukanye abenshi n'abaye hagati y'abaje n'abasigaye inkeho ntizisigaye hariya umuntu aca yiyunganganya akajyana natwe twiwe kugira ngo asohore mu gihugu cyaha urumva tutubaye uratudandaza kandi tuba twose waherejwe usohe hariya uratugurisha kugira ngo uronke itike gushikana n'abana kugira ngo ushike inganga dufatiye ku bihushane byatanzwe n'abanyagihugu begereye ku mupaka ku byerekeye igitigiri cy'abahunguka twashatse kumenya igitigiri nyezina gifishwe n'igipolisi gicungera imbibe aha ku mupaka wo mu mabanda abatwaye ico gipolisi mu mabanda baturungitse ku muvugizi w'igipolisi pia nkurikiye uyu nawe yatubwiye ko kumenya igitigiri nyezina c'abahunga canke abahunguka aha mu mabanda ngo biragoye ngo kubera ko hari utuyira tw'ikirundi twinshi tugana muri tanzaniya utwo natwo ngo nitwo abahunga cyangwa abahunguka bacamwo ariko rongo afatiye ku biharuro abajejwe intwaro muri komine ya mabanda batanga mu manama baba barimwo ngo biragaragara ko ibiharuro mirongo inani ku ijana by'abari barahunze bamaze guhunguka muri komine ya mabanda mu ntara ya makamba fidelite yishatse kubw'ijwi rya amerika tuve mu burundi tujye mu rwanda ihuriro ry'imitwe y'amashyaka ya politiki yemewe mu rwanda riravuga ko rishyigikiye ko itegeko nshinga ryahinduka by'umwihariko ingingo y'ijana na rimwe ibuza perezida paul kagame kongera kwiyamamariza indi manda ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije niryo ryonyine ridashyigikiye uyu mugambi ni inkuru ya mugenzi wacu asumuta kabuye mu mitwe ya politike cumi n'umwe iri mu rwanda icumi yose ishyigikiye ko itegeko nshinga rihinduka mu ngingo yaryo y'ijana na rimwe iyo ngingo ihindutse perezida paul kagame yaba yemerewe kongera kuyobora u rwanda ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko ridashyigikiye ko itegeko nshinga ryakorwaho ibi byavuzwe ubwo abagize inteko ishinga amategeko bahuraga n'abahagarariye amashyaka ari mu ihuriro ry'imitwe ya politike mu rwanda mu rwego rwo gukusanya ibitekerezo bigamije guhindura itegeko nshinga buri mutwe wa politike wagiye uvuga uko ubona gahunda yo guhindura itegeko nshinga musa fazili harerimana wo mu ishyaka ntangarugero muri demokarasi avuga ko usibye ingingo y'ijana na rimwe yahindurwa hari n'izindi ngingo zidatunganye zahindurwa niyo mpamvu twebwe tutavugaga yuko havugururwa ingingo y'ijana n'imwe gusa murebe nk'ingingo y'ijana na gatanu ibangamiye umutekano w'igihugu cyacu aho ivuga yuko perezida wa repubulika iyo amaze gutorwa ataratangira imirimo uwari usanzweho adafite uburenganzira bwo gutangiza intambara n'ibindi bivugwamo igihugu nk'iki cyiza umutekano mukeya nta buryo wakwambura perezida wa repubulika ububasha nk'ubu uzi ko dufite interahamwe zishaka kudutera buri munsi twe nk'ishyaka ntangarugero muri demokarasi iyo ngingo ikwiriye kuvugururwa tukajya muri demokarasi nyayo aho amatora ariyo atuma abaturage babona ubayobora bihitiyemo umuryango wa fpr inkotanyi we ntiwigeze wandikira inteko usaba ko itegeko nshinga rihinduka umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka francois ngarambe ntiyigeze yerura ngo avuge ingingo ku yindi shyaka rye ryifuza ko ryahinduka ariko asobanura ko ashyigikiye ibyifuzo by'abanyarwanda benshi basabye ko kandi mu basabye harimo n'abayoboke ba fpr inkotanyi ntabwo ko twandikiye inteko turacyari muri debete twebwe turacyakurikirana ibivugwa ariko cyane cyane nk'umutwe wa politike udafite aho ubogamiye utari patizani ni ukuvuga yuko dushyigikiye ubusabe bw'abaturage b'abanyarwanda muri bariya basabye rero harimo abayoboke b'umuryango w'epfo inkotanyi nubwo batansabye uruhushya barabisabye ubu twebwe rero icyo dukora dushyigikiye ubwo busabe kuko bufite ishingiro mu rwego rw'amahame y'imitekerereze tukaba rero twiteguye igihe impaka zaba zabonetse zaboneye umurongo tuzatangaza natwe tuvuga icyo dufasha kugeza ubu ngubu dushyigikira ibyo abanyarwanda bifuza n'imitwe ya politike dukorana bagejeje ku nteko eh, igitekerezo cyabo mu mashyaka yose yemewe mu rwanda ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryongeye gushimangira ko ridashyigikiye ko itegeko nshinga ryahinduka Ah, mu mpamvu eh, zitandukanye twamenyesheje eh, perezidante w'inteko ishinga amategeko twamenyesheje yuko eh, tutifuza ko itegeko nshinga ryahinduka kubera ko twifuza ko habaho eh, icyo bita kweshuwaringa sustainable peace and security kushimangira ko habaho ah, umutekano urambye n'amahoro ibyo bikaba bishobora kuva mu cyo twita ererekanya butegetsi mu mahoro mu mateka ya vuba tuzi mu myaka ijana ishize dutangiye ku ntambara yo ku rushushu yuko tutigeze tubona kenshi tutigeze tubona ah, u rwanda rugira itsimba butegetsi mu mahoro so twavuga ati ayo mahirwe tuba tuyiteze kuri nyakubahwa perezida kagame hari bamwe mu bagize imitwe ya politike yari yaje gutanga ibitekerezo hari bamwe mu bagize imitwe ya politike yari yaje gutanga ibitekerezo ku buryo itegeko nshinga ryahinduka n'ibyahindukamo abo nabo bafashe umwanya wo gusaba perezida w'ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije kuba yava ku izima nawe agashyigikira ko itegeko nshinga rihinduka uyu ni umuyoboke w'ishyaka ry'abakozi mu rwanda psr icyo gitekerezo cy'imyaka itanu cyajyaho ku bandi bazakurikira kagame ariko kuri kagame twirinde kumubarira kuko turi kumwe nawe nta gihombo dufite
nkaba nsoza ninginga girini pati habineza frank muvandimwe ndakwinginze nyihanganire kongera kwitwa inyenzi ngo nibavuga nibuke nyihanganira ne kongera kwitwa igipinga nyihanganira uyu munsi ndi umunyarwanda abagize imitwe ya politike benshi bahurizaga ku ngingo y'uko manda y'umukuru w'igihugu yaba imyaka irindwi hari n'abavugaga ko yasubizwa ku myaka itanu nk'uko yahoze abo barimo nk'ishyaka ry'abakozi bumvikanisha ko imyaka itanu yaba mu gihe cya manda ebyiri asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iyi ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
amatora y'umukuru w'igihugu atabonwa kumwe na bose mu burundi yarigijweyo gushika ku itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kw'indwi mu gihe uruhagarara n'ubwicanyi bitera vyiyongera mu gihugu abasirikare ba leta n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye baherutse gutana mu mitwe mu ntara ya kayanza hafi y'urubibe n'igihugu c'u rwanda buramatari w'iyo ntara yatangaje ko abo bantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu burundi bavuye mu rwanda icagirizo abategetsi b'u rwanda bahakanye ivyo bikaba bishobora gutuma haba ubwoba bwo gutumvikana kw'abanyepolitike n'imyerekano mu mabarabara yo kwiyamiriza ko perezida w'uburundi petero nkurunziza asubira kwitoza bishobora kuvamwo intambara ikomeye abatavuga rumwe na leta barihojeje amatora mu kuvuga ko ingingo ya perezida nkurunziza yo kurondera ikingo cya gatatu irenga ku ibwirizwa shingiro itangazwa ry'uko asubira kwitoza mu kwezi kwa kane vyatumye haba imyirekano y'amazi indwi zitari nke imwe muri iyo myirekano ikaba yabayemo ubwicanyi perezida w'uburundi petero nkurunziza avuga ko ingingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ituma ashobora gusubira kwitoza umuvugizi wa perezida jeve abayeho yatangaje ko perezida nkurunziza yateye igikumu ku ngingo yigizeho amatora y'umukuru w'igihugu yari yategekanijwe kuba ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'indwi mu kwishura ko byasabwe n'abategetsi b'ibihugu bigize umuryango wo mu karere ko muri afurika mu buseruko ivyo bihugu vyari vyarondeye ko amatora yigizwayo gushika ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'indwi kugira bihe perezida w'igihugu ca uganda yoweri museveni umwanya wo kugerageza guhuza mu biganiro hagati ya perezida nkurunziza n'abatavuga rumwe nawe mu kigoro ko kugarukana amahoro n'umutekano mu burundi umuvugizi wa perezida jeve abayeho yavuze ko ivyo vyoba birenze ku bitegekanywa n'ibwirizwa nshingiro leta zunze ubumwe za amerika ziratewe impungenge bikomeye n'amakuru avuga ko ingwano yadutse mu bice bitari bike vy'uburundi hamwe n'ibiherutse gutangazwa n'abarundi bagabisha gukoresha inguvu kuri leta y'uburundi leta zunze ubumwe za amerika zisaba impande zose kwiyemeza ku biganiro byubaka kugira zitorera inyishu iciye mu mahoro ibibazo vya politike bishobora kugeramira amahoro n'umutekano vyashitswe ko mu gushira mu ngira amasezerano ya arusha mu kiringo kirenga imyaka cumi leta zunze ubumwe za amerika ziriyamiriza ikoreshwa ry'inguvu kugira abantu bashike ku migambi yabo ya politike zikaba zidashigikiye akigora kariko kose ko gufata ubutegetsi biciye mu buryo butisunze ibwirizwa shingiro leta zunze ubumwe za amerika ntizishigikiye na gato ibikorwa ibyo ari byo byose bya gisirikare cyangwa ibitero mu burundi zikazorondera gutuma abo bose bazoba batyojeje bikomeye agateka ka muntu babibazwa
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru
muri leta zunze ubumwe za amerika ikigo kijejwe gukingira ibidukikije us fish and wildlife cyaratanguje amatohoza ku munyamerika walter palmer aturuka muri minnesota muri leta zunze ubumwe za amerika uwo nawe akurikiranwa kuba yarashe kandi akica intambwe yari mu ishyamba rikingiwe ryo muri zimbabwe mu ntango y'uku kwezi iyindi nkuru twabashikirije ni uko bya bisigarira by'indege byatorwa ejo muri iredora reunion iri mu ibahari indiyano bigiye gutangura gusuzumwa neza n'abahinga b'abafaransa mu by'indege bari ituruze aho ni mu bufaransa nyine ukongo kuzoba rukuraba barabe ivyo bisigarira by'ibaba ko byaba bifise inimero imwe n'aya ndege ya Malaysia yazimirira mu mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatatu ku mwaka uheze n'ubu atabwe ramenya ivyayo yindi nkuru twabwiye nuko igisoda ca Nigeria ejo cameheje ko cabohoje abantu 59 bari bagizwe imbohe na wa murwi Boko Haram ivyo rero bikaba vyabaye mu cungararo y'igisagara ca Waidoro iyi ni nkuru twabashikiye ko ni uko muri afghanistan abatalibane bemeje uruvugwa murah omar wahoze atwara ikigo bw'inyenyeri cya afghanistan kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika aho igisoda cya leta z'ubumwe za amerika gikombora iyo ntwaro yari ishimikiye ku ntwaro ya isilamu iyindi nkuru twabashikirije ni uko leta z'ubumwe za amerika zasohoye amazina mashasha y'abantu n'amakompanyi ari mu yafatiwe ibihano bijanye n'ivogerwa ry'uburusiya muri ukraine ico gitigiri kakaba ciyongera ku kindi cari ca mirongo ibiri na gatandatu
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu izina rya bagenzi banjye bose ndabashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije mwese ibihe byiza ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
hamaze kumva ko mu burundi abagize inteko ishinga amategeko nshasha bateranye kuri uyu wa kane kugira ngo bashyireho inzego zizayobora iyo nteko nshasha pascal nyabenda usanzwe ayobora ishyaka sendedefudede riri ku butegetsi ni we watorewe umwanya wa perezida w'inteko agatorwasa usanzwe ayobora fnr yigenga we akaba yatorewe kuba visi perezida wa mbere muri iyo nama nshingamateka naho icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka ni eduard nduwimana usanzwe ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu burundi ibyo ni bimwe turi buganireho mu kiganiro muri isanga cya none turageza- turagerageza dushakishe bamwe muri abo bayobozi kugira ngo batubwire imigambi n'icyerekezo bafitiye iyo nteko nshasha turavuga kandi kuri raporo yasohowe n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira imipaka ku itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi iyo raporo igaragaza ko kugeza ubu ntacyo ubutabera burageraho mu bijyanye n'iperereza bwavuze burimo gukora kugira ngo amaradiyo yafunzwe yongere afungure yemererwe gukora claire kan schreiber umuyobozi w'iryo shyirahamwe ry'abanyamakuru batagira imipaka ku isi yahamagariye inzego z'ubutabera mu burundi kwihutisha iryo perereza kugira ngo amaradiyo yafunzwe yongere afungurwe schreiber avuga ko mu bintu leta ikwiye gushyira imbere muri iki gihe ari ugufungura vuba na bwangu amaradiyo yigenga tubibutse ko mushobora kutwandikira kuri whatsapp yacu ariyo 001 kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe cyangwa mukatwohereza mesaje za sms cyangwa se ubutumwa bugufi kuri nimero yacu y'i bujumbura ariyo karindwi gatanu gatanu gatanu gatandatu zeru zeru zeru mushobora no kutwoherereza nimero zanyu tukabahamagara muri mu gasanduka kacu ka facebook ariko voa radiyo yacu naho mu kanya gato rero tugaruka kuri izo nkuru mu buryo burambuye
ehe rero ushaka bwa ndakubwira we kutazi kurasisha inkoko uzogendera inyuma yanjye ukoresha ubuhiri n'aka gafuni
we kutogema n'uri kure byumva bose ndabigenza gutya igisha nakewe kurasa
ivyo nibikigabane bane umva nawe umva imawe nawe we numva ko tu- ko twitegurira ingwara
mingwano none
ewe bana yanje naramye ngo nze mbone mu ngwano yo mu mirongo itandatu na gatanu nabuze abavyeyi nje ndaheba ishure nza kubaka hataragera mu mirongo irindwi na kabiri naho ingwano impfakaza ntaranaganduka hirya yaje mu ngwano yo mirongo icenda na gatatu naho murazi ko abo muvukana bose babacishije ku buhongo reka natwe tugwane mbere tubahure raba namwe mwompojeje amarire bane banje vyarabananiye kuzana abagore ngo ndonka kuzukura tabagore none mugira musubire gukwega ingwano g'abane banje Ah, mbega jewe mushaka nzokwicwe n'agahinda ntuza ko twirwanya noneho ubona munshakira amahoro kanu nzowapfa tuguhagama ahubwo reka na mwene wacu ndamwigishe kurasa tuzofashanye kurwana nta na rimwe bane banje amahoro azigera azanwa n'ingwano Hmm? subiza ibyo bigwanisha uwabibahaye aha niho muzoba mungwanira
imyo nkokabwa bane nige kurasa erega mawe arashaje ntazi nibyo avuga.
ntabyatiga mwana mbese numvise ngo mukuru asaba kwiga ngaho yo
mbega ndashemawe yo urabona ingano urashimwawe gakibutura yewe warapfuye ba warapfuye rege ba warapfuye arapfuye bawe
barundi barundi kazi twirinde ingendo yodusubiza mu ntambara ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nongere mbahe ikaze muri iki kiganiro aho turi bugaruke cyane ku makuru avugwa mu burundi aho abagize inteko ishinga amategeko nshasha bateranye kuri uyu wa kane kugira ngo bashyire inzego zizayobora iyo nteko pascal nyabenda usanzwe uyobora ishyaka sendedefudede riri ku butegetsi niyo batorewe umwanya wa perezida w'inteko agatorwasa usanzwe ayobora fnl yigenga akaba yatorewe kuba visi perezida wa mbere w'inama nshingamateka naho icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka ni eduard nduwimana ubu usanzwe ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu turagerageza dushakisha abo bayobozi kugira ngo babe bagira icyo batubwira ku cyerekezo cy'iyo eh, nteko nshingamategeko Ah, pascal nyabenda amaze kutubwira ko atari bushobore kuboneka ariko turagerageza abandi bayobozi tube twavugana nabo kuri telefoni rero turi kumwe n'umunyamakuru wacu i bujumbura tabita mukamusoni uranyumva
ndakumva neza yego tubwire muri make icyo gikorwa cyagenze cyagenze gute
Eh, nk'uko yagiye kubivuga icyo gikorwa niko cyagenze pascal nyabenda yatowe atorwa ah, ku majwi ijana na rimwe mu bashingamateka ijana na cumi na babiri bari ngaho bari bitabye Ah, hanyuma agatongwasa nawe nk'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yatowe ku majwi ijana n'umunani ni ukuvuga yasumbije amajwi indwi pascal nyabenda Ah, kuri abo bashingamateka ijana na cumi na babiri bari- bari bitabye hari hitabye ijana na cumi n'umwe n'undi umwe yari yatumye ngo bamutorere hanyuma eduard uwimana nawe eh, nk'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka yatowe ku majwi mirongo icyenda ah, n'icyenda ese hari abandi bantu bahatanaga n'abo bayobozi bashyashya batowe muri iyo nama nshingamateka
oya egize nijoro rero byari bitangaje kuko n'uwari ahagarariye ibyo bikorwa ni ukuvuga umupasitoni makire nahayo ya- yari akuriye abandi yari ko yari yari ahagarariye ibyo bikorwa yahamagaye arabaja mu kibanza aho bari bashaka gutora ah, umukuru w'inama nshingamateka kugira ngo bazane ubundi uko bigenda umuntu arazana bamwe bose bararungika ah, amakandidatire yabo bakazana kugira ngo bitoze bakazana amadosiye yabo Ah, mugabo ah, imiryango yari aho n'inaniza yari aho ni ukuvuga ngo imigwi y'abashingamateka yari aho Eh, nta n'umwe uretse umugwi w'abashingamateka basengedegede batanze eh, uwo mukandida ariwe pascal nyabenda ariwe yatanze izina ryiwe kugira ngo yitoze mu kibanza cy'umukuru w'inama nshingamateka Eh, nta wundi muntu yabonetse ajye kwitoreza muri icyo kibanza cy'umukuru w'inama nshingamateka ni ukuvuga ngo batoye umuntu umwe gusa bategereza kumutora cyangwa bakamwanka ni ukuvuga nta wundi muntu bariko barahiganwa Ah, no mu kibanza cy'ukegera cy'umukuru w'inama nshingamateka ikegera cya mbere naho nyine byagenze uko ni ukuvuga ngo umugore w'abashingamateka w'amizero y'abarundi niwo watangiye agatongwasa agatongwasa izina ryiwe niryo ryagiye ryonyene Eh, barahamagara abandi basanga nta wundi muntu yaje kwitoreza icyo kibanza cy'ikegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka akayitoza agatongwasa gusa Eh, no mu kibanza cy'ikegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka naho nyene itoze eduard w'imana yari avuye mu mugambwe sendezesede Eh, ni ukuvuga nta higanwa ryabaye ni izina wabona eh, byaboneka ko hariho ibintu bateguye bumvikanye eh, kuko eh, urabye nka gatongwasa wabona yuko yaciye atorwa n'abashingamateka bose bari aho uretse aba batatu eh, batagize icyo babivugaho E, tabita andi makuru twumva nuko uh, guhera mu ntangiriro z'iki cyumweru ni nkaho abo ayo ma- abo bantu uko ari batatu bagiye bashyirwa mu majwi cyane ni nk'ibintu bisa nkaho byari byateguwe
Eh, uravye vyari byatanguye gutembera ku mbuga za facebook kuri whatsapp bavuga yuko ivyo bibanza ari- ari- abo bantu ari uko nyene bameze urazi ko inama nshingamateka yari yakoranye ku munsi wa mbere hanyuma baratora imigwi ija ku ah, ku- ku- imigwi yo mu bashingamateka iri ngaho mu n'abashingamateka ija kumvikana amategeko ah, yazogenga iyo nama nshingamateka mu nyuma barayerekana Ah, byari- rero bisa n'ibintu byari byateguwe imbere kuko uravye wabona ko ata abantu batangaye wabona ko abashinga amateka bari ngaho bose batora yego ah, benshi batora yego wabona ko hari ibintu bumvikanye biza tabita ikindi kibazo abantu ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nko kuri facebook yacu abantu barimo bibaza ni uko eh, muri muri ubwo buyobozi bushyashya nta mugore cyangwa se nta mupfasoni ugaragaramo
nta mupaso na rimwo eh, ni ibitangaje ama- abakenyezi bari ngaho muri iyo nama nshingamateka nta n'umwe yerekanye ko baba baje no kubona abo bakenyezi nabo nyene batashyizwe mu buyobozi aho ni mu gihe ibwirizwa shingiro ry'uburundi eh, rivuga yuko ibice mirongo itatu ku ijana mu nzego zose hategerezwa ko harimo ibice mirongo itatu ku ijana by'abapasoni Eh, ariko rero ibyo byagenze uko kuko itegeko ribagenga ni ukuvuga bimwe bita reglement d'organisation mu gifaransa rigenga iyo nama nshingamateka amateka batewe ku munsi wa kabiri eh, byari birimo yuko i- ingingo yavuga iby'abagore n'iby'amoko baciye bayikuramo eh, ngo ni ibintu bumvikanye rero eh, ntawuzi rero eh, i- novuga ngo ububasha ibyo bi- ibyo biza konona nko kubwirizwa shingiro kubwirizwa shingiro ry'uburundi nkaza ko inama nshingamateka isanzwe iriho yisunga ibwirizwa shingiro ry'uburundi kuko n'abajya abashingamateka bose batowe hisunga ibwirizwa shingiro ry'uburundi kuko urazi ko ah, mu matora yari yabaye hari hatowe abashingamateka ijana mu nyuma baragira ibyo bita kopitation bongera ko abashingamateka mirongo ibiri n'umwe eh, kugira ngo bakwize ibyo by'amoko n'ibyo by'aba- by'ibi- by'ibitsina ah, kuko abatowe hari ha- byaboneka ko hatowe abahutu benshi gusumbya abatutsi bikanaboneka ko hatowe abagabo benshi gusumbya aba- aba- abagore baca bongeramwo abagore cumi n'umunani muri mwo ha- muri bo harimo aba- abatutsikazi cumi na batanu Eh, uyu munsi rero ntawuzi igituma iryo bwirizwa ba- iryo tegeko rigengewe n'amashingamateka barihinduye ikindi kita- kidasa nk'uko nk'uko byahora ni uko icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yahora ari mu bwoko budasa n'ubwo eh, umukuru w'inama nshingamateka mu bwoko ubu umukuru w'inama nshingamateka ari mu bwoko bw'abahutu eh, n'icyegera cyiwe ari mu bwoko bw'abahutu eh, icyegera cya kabiri niwe ajya kugira ubwoko butandukanye eh, n'ubwabo babiri hanyuma akabazo ka nyuma tabita kugira ngo nkureke ukomeze ukurikiranire hafi iyo nkuru Ah, ni ikibazo kijyanye n'aba- na na bamwe mu badepite batowe eh, mu mugwi ah, amizero y'abarundi Ah, igice cya iprona itavuga rumwe na leta iyobowe na Charles Nditije bavuze ko batazajya muri iyo nteko nshinga amategeko ese imyanya yabo biraza kugenda gute
Ah, imyanya yabo nk'uko u- u- uwo yatowe ngo abe icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka ari Edouard Nduwimana cyangwa n'umu- umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yari yabivuze yari yavuze yuko abataza ah, baca babasubiriza uyu munsi ntacyo babivuze ko yitabye abashingamateka ijana ah, na cumi n'umwe n'uwundi umwe eh, ya- yasabye ngo bamutorere ni ukuvuga abemera iyo nama nshingamateka n'ijana na cumi na babiri ariko eh, ubuheruka yari abashingamateka ijana n'icyenda ni ukuvuga ngo hariho abashingamateka cumi n'umwe bo mu mizero y'abarundi eh, bavuga ko bose bari eh, ku ruhande rwa karori mbikije uyu munsi rero hariho babiri baje Eh, yavuze ko yuko ari abavuye kwa karori mbikije sinamenye neza nagerageje kubirondera kugira ngo menye niba abo bariko aribo ari abo ari ku ruhande rwa karori mbikije cyane ari aba mu mizero y'abarundi mugabo bari basanzwe bari ku ruhande rwa gatongwasa sinashoboye kumenya neza mugabo harimo umukenyezi umwe ah, azwi ku izina rya angele eh, niwe yari muri abo uwundi sinashoboye kumumenya uwundi yaje yiyongera kuri abo eh, ni ukuvuga yaje kongereza icyo gitigiri ubu rero hasigaye abashingamateka icyenda gusa nibo batemeye kuza mu nama nshingamateka sinzi niba bazobasubiriza ryari canke nabo nyene bazogera aho bakisaba eh, mugabo uyu munsi nta kintu bigeze babavugako akabazo ka nyuma tabita andi makuru tu- twumva nuko ah, ah, urukiko rurinda itegeko nshinga mu gihugu cy'u Burundi rwemeje ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu hanyuma kandi ngo uyu munsi umugwi ushinzwe gutegura amatora mu gihugu cy'u Burundi nanone uza gushyira ahagaragara ibyavuye mu matora y'abasenateri niko bimeze
ego edi niko bimeze petero nkuru nziza yemejwe nk'uko yatowe nk'umukuru yasubiye gutorwa nk'umukuru w'igihugu eh, yemejwe eh, na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yita kuri constitution mu gifaransa hanyuma muri uyu mwanya naho eh, eh, umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'ubuseni uri kurerekana ibyavuye mu matora y'abakenguza amateka mugabo urazi ko ayo matora y'abakenguza amateka yari yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze urazi ko eh, ayo matora yari hitoje abashinga abakenguza amateka bari bitoje bari abo mu mugambwe cndefdd gusa ah, kuko abakenguza amateka abo mu mugambwe- mu mugambwe fnl amajwi yabo bari gutanga abajenama bakumi n'umugambwe fnl bategezwa guto- gutora abakenguza amateka baciye bayahereza abo mu mugambwe cndefdd hanyuma ku ruhande rw'amizero y'abarundi bazi ko aribwo bwari bufite amizero y'abarundi eh, ni- nibo bari bafite abagenama b'amakomine benshi ugereranije n'iyindi migambwe eh, n'iyindi migambwe bobo rero abagenama bakomine babo ntibaje gutora abakenguza amateka kandi nta n'abakenguza amateka bigeze eh, b- amazina y'abakenguza amateka yigeze atangwa n'urwo runani rw'amizero y'abarundi kugira ngo baze bitoze Ni ukuvuga Eh, ko- byumvikana rero umugambwe usengera wonyine ari wo mu bakenguza amateka uza gutorwa E, ni ukuvuga ko iyo nama nkenguz'amateka izaba iganjwe cyane n'ishyaka rimwe ari ryo sendedefudede
ego izaba yiganjemo umugambwe umwe wese ndedefded hamwe n'abajya ba- baho- bahura n'abakuru b'ibihugu kuko bobo baba bafite uburenganzira bwo kuba bakenguza amateka ubuzima bwabo bwose tabita mukamusoni turagushimiye cyane ukomeze udukurikiranire ayo makuru mu gihugu cy'u Burundi murakoze tabita nanjye nzabakengurukiye gihe
navuye hano niruka nga n'ikirundi sanywe kukubaza numvise ijwi kwa kure biranka mu nda imbega aho ibandeba gusotora camca ku biti no ku mabuye niruka bwangeregere nibaza yuko hari ibyakugoye shisi yo sanga uri wenyine sanga urizinze wifumbere duteye ikigongwe kwino kwino shenge kwino reka kurira kwino shenge iyo nagura amosozi umusozi mave nanjye ndira kwino shenge kwino reka kurira iyo nagura amosozi simave nanjye ndira simave nsaragara waciye utuma ngira ibibazo mu kwibaza ikikuriza kandi nzi neza ko iriwe ahanini ndasanze ari urukundo ikibazo nkoramutima umuntu atokwirengagiza nkamwituga n'amafaranga mfise ntokuwa mfise urukundo nkagira umutima w'ubuntu umwiseye tuzobana ibintu bisosa igikuru n'urukundo ntugira ubwoba gwino gwino gwino shenge gwino shenge gwino iyo nagura amosozi amosozi mave nanjye ndira gwino shenge gwino reka kurira iyo nakura amosozi simave nanjye ndira simave saragara wina wihoreze wikundire nongere mwiteho nimba ufise ukwizera mu rukundo kwese ngwino wihoreze ibyobo ngwino Gwino shenge gwino Gwino gwino Reka kurira Iyo nakura amosozi Simavendira Simavendira nanje yo yo yo Gwino shenge gwino Reka kurira Simavendira nanje Iyo nakura amosozi Gwino gwino Simavendira Gwino gwino Gwino gwino Gwino shenge gwino Shenge gwino Reka kurira nyekera iyo nakura amosozi simavira simavira
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwumvise mu nc- eh, mu buryo burambuye uko byagenze mu nteko ishinga amategeko y'u burundi ubwo batoraga ubuyobozi bw'iyo nteko tubibutse ko pascal nyabenda usanzwe uyobora ishyaka cndfdd niwe watorewe umwanya wa perezida w'inteko agatorwa sa atorerwa kuba ah, visi perezida wa mbere naho eduard nduwimana usanzwe ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu atorerwa kuba visi perezida wa kabiri turimo turagerageza kuvugana n'umwe muri abo bayobozi kugira ngo atubwire icyerekezo ariko mbere y'uko tubabona reka dukomeze ikiganiro cyacu noneho tugaruke kuri raporo yasohowe n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira imipaka ku itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi iyo raporo igaragaza ko kugeza ubu ntacyo ubutabera burageraho mu bijyanye n'iperereza bwavuze burimo gukora kugira ngo amaradiyo yafunzwe yongere afungurwe Claire Kan Schreiber umuyobozi w'iryo shyirahamwe ry'abanyamakuru Reporters Without Borders avuga ko yahamagariye inzego z'ubutabera kwihutisha iryo perereza kugira ngo amaradiyo yafunzwe yongere afungurwe kuri telefoni turi kumwe na bwana leo masengo leo masengo akaba ari umwanditsi mukuru ah, wa radiyo ah, bonesha iyo ni imwe mu maradiyo yafunzwe bwana masengo muranyumva
ndakumva edi Ah, mbere na mbere mushobora kugira icyo muvuga kuri iyo raporo yasohowe n'ishyirahamwe Reporters Without Borders
ego edi ubwa mbere na mbere ni uko iyi raporo eh, ya reporteri sans frontiere ni ukuvuga ishyirahamwe eh, mpuzamakungu afegyo rishyigikiye abamenyesha amakuru umwuga wo kumenyesha amakuru twaryakiranye eh, akanyamuneza kenshi tubifata nk'uko ari ijwi rije rishyigikira abamenyesha amakuru bacitse intege baguye mu gahundwe inyuma y'ibyabaye ku igenekerezo rya cumi na kane ukwezi kwa gatanu aho amaradiyo yacu yasambuwe hanyuma ni uko rero ibirimwo tusaba yuko ahubwo n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu yashyigikira ibyo uh, reporteri sans frontiere iriko irasaba ngaha mu burundi ibintu nk'uko bigaragara ni uko ah, ubwigenge bwo kumenyesha amakuru aba amaradiyo yigenga ah, yabujijwe kuvuga ni ukuvuga yuko hariho i- inkuru zidashyikirizwa abasanzwe berekana yuko batavuga rumwe na leta bataronka aho bavugira ni uko rero dushima cyane iryo tangazo iyo raporo ya reporteri sans frontiere tugasaba dushimitse yuko n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu eka n'abo bose bashobora yuko bobandanya batera nk'ako kamo Eh, bwana masengo iyo raporo igaragaza ko kugeza ubu ntacyo ubutabera cyangwa se ubutungane mu gihugu cy'u Burundi burageraho mu bijyanye n'iperereza bwavuze burimo gukora kugira ngo amaradiyo yanyu yongere afungurwe ese ah, iryo perereza rigeze hehe hari ibyo bababwira
Edi, biragaragara yuko ubu unye dumaze eh, amezi abiri agiye kurenga eh, tutewe dutuririwe n'amaradiyo tukabutswa gukora akazi gushika ubu unye nta kintu na kimwe turabona kiriko kirakorwa cyerekana yuko hariho amatohoza ashaka gushika eh, ku kuri mbere nubwo twebwe eh, twemera yuko ayo matohozwa yoba eh, turavuga yuko eh, a- amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu burundi aratumura neza ingene yaba amaradiyo yaba ibinyamakuru bihanwa mu gihe habaye ikosa iri n'iri n'iri n'iri muri iryo tegeko rero rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ngaha mu burundi nta na hamwe bavuga yuko amaradiyo aturigwa nibyo biri- byumvikana urumva rero eh, nibyo turemera amatohozo abe mugabo kandi tukabona tuvuga yuko eh, igihano twahawe kitumvikana na gato kandi tuciyamiriza kandi tugasaba nk'uko reporoteri sa frontiere hejeje kubisaba yuko ayo matohozo yoba Edi, twarasabye ah, nk'ishyirahamwe eh, um- umugwi w'igihugu ujejwe ku eh, gukurikirana iby'agateka kazina muntu yuko yogerageza nayo nyine ikabibaza ikabikurikirana eh, kubera mu bisanzwe n'agateka eh, ka k'umwuga wo kumenyesha amakuru kahonyanzwe n'agateka eh, ko kuronka amakuru kahonyanzwe ivyo rero uwo mugwi wategerezwa kuba wara bitanguye kuva kera ni ukuvuga nk'indwi imwe gusa ibaye ikabikurikirana twarayisavye ubu- ubunye gushika n'ubu nta nyishu turaronka hariho abandi benshi twagerageje kubaza kwegereza kugira ngo bashobore kutwugururira amaradiyo yacu dukore amatohozwa arashobora kubandanya twe turiko turakora mbega kwinjira mu iradiyo ukagira amatohoza bi- vyofata umwanya ungana gute nimba ari ivyo gufata n'ivyo ari ivyo gupima ni ukuvuga rero yuko twebwe eh, ivyo vyo kwitwaza ngo vy'amatohozo twe turabona yuko ni ukuri atari ivyo ahubwo eh, ni ukudashaka yuko abamenyeshamakuru bigenga babandanya akazi kabo Ah, bwana masengo hari aba- abakunze kuvuga ko wenda ari amaradiyo ashobora kuba yarafunzwe kugira ngo adaha urubuga bamwe mu bataravugaga rumwe na leta mu gihe cy'amatora noneho ubwo amatora asa nk'aho yarangiye muri icyo gihugu hari icyizere mufite cy'uko noneho bashobora kubadohorera mugatangira mugakora
erega hariho amatora n'ivyo mugabo hariho n'ingene ubutegetsi bwigenza inyuma y'amatora nivyo eh, kumbure hariho ibintu eh, bitashakwa kuvugwa eh, ku bijyanye n'amatora ingene ariko aragenda mugabo rero twe turibaza yuko nubwo bavuga bamwe bati amatora aheze barashobora kureka ayo maradiyo agasubira gukora twe twibaza yuko eh, ntawe ubizi nta ntawomenya ingene bigenda mbega tugiturirwa eh, amaradiyo yacu agiturirwa ibintu ugira ngo byari bi- iby'amatora amaradiyo yacu bakiyabuza ko yuko mu gihugu yumvikana ugira ngo byari ibyo by'amatora hari ibibazo byinshi byerekana yuko abatavuga rumwe na leta i- ivyiyumviro bitari bitajya mu ntumbero ya leta bitavugwa ibyo rero twebwe nibyo tuta- tutemera kubera yuko ni uguhunyanga demokarasi twe twaremeye demokarasi kugeza aho dutanga incungu y'umukuru w'igihugu mikiyo ndadaye rero twebwe twe- ntidushobora kwemera yuko demokarasi isubira gusubira inyuma dusaba rero yuko ubutegetsi n'abo bose nk'uko nari nabivuze kare babishoboye yuko boza bakemera yuko turi muri demokarasi abantu bafite ibyumviro bitandukanye n'ibya leta ba- bemera eh, tugasubira tukicara hamwe tugakora amaradiyo ubwigenge bw'amaradiyo niyo shingiro ya demokarasi eh, n'abanyagihugu benshi kandi barabishyigikiye nibaza yuko kandi tuzobishikako bwana masengo hari abanyamakuru benshi cyane cyane bakoreraga ayo maradiyo bahunze igihugu ah, n'abandi bari mu burundi bakora basa nk'aho binyegeza Ah, ubuzima bw'abanyamakuru cyane cyane bwa- bakoreraga ayo maradiyo bumeze gute bwifashe bute
Edi ntawo kubwira ubuzima babayemwo birababaje cyane rwose hariho abarara babundabunda batarara hamwe naho hariho hariho abagiye hanze n'ibyo eh, kubera eh, umutekano muke wabo kandi eh, nabo nyene inkuru dufise eh, kandi twarabyiboneye eh, nuko nabo nyene babayeho nabi cyane rwose reka kuba hanze y'igihugu deja ni- ni igihano gikomeye cyane rwose wewe wosinzira gute wasize nk'abana inyuma wasize inshuti ya bagenzi kandi wategera wari ufite uburenganzira bwo kuba mu gihugu ibindi bijyanye n'ubuzima ni ntawo bivuga abari hanze abari ngaha anye umva akazi barakabuze nta kazi kakiriho akazi mu mu mu maradiyo yabo yarugaye amayo maradiyo yarasanzwe afise eh, ibisata bijyanye no kwinjiza amafaranga ibyo bisata ntibikinjiza amafaranga ni ukuvuga yuko ntibafise akazi ntibagihembwa ba- urumva ntibafise ico ingene eh, bashobora kubaho nk'uko bari basanzwe babaho ni ugutakaza akazi ni ugutakaza osi eh, n'agateka kawe wari usanzwe ufise wowe wari ufise ah, akazi eh, ka- ka- ka- gakomeye kazanira gafitiye akamaro eh, eh, abarundi n'uburundi kakabura ni ibintu bibabaje cyane rwose urumva ibibazo ni byinshi cyane rwose bijyanye n'uburyo bijyanye no kubaho no kubura ako kazi ni ibintu